turashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize uburundi bwugaye imipaka yose ruhana n'u rwanda turabigaruka ko mu ntango zano makuru uh, mu burundi kandi bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu kw'ibarabara ryitwa amsar riri bujumbura bidoga ko iryo barabara ryononekaye cyane impungenge nyinshi n'ubwoba kubera urabona ko gisigaye kiri ku nkengera n'ubundi umwanya n'umwanya gikoroka nk'imodoka igiciye ko ikiraro kiranyugahanga kikagomba kubomoka
abo ni bamwe mu banyagihugu bakoresha ibarabara rya amsar rica amakomune ya muha kanyosha na mutambu ni ntara ya bujumbura iryo barabara ryerekeza ku rugomero rw'uruzi mugere muri hirya nino ku isi tubafitiye abacamanza bo muri sentare mpuzamakungu jeje ubutungane batanguye kumviriza urubanza afurika y'epfo iregwamo israel ihonyabwoko mu ngwano yo mu ntara ya gaza ido n'ido yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ni mu kanyisasi nayo ndabice ku masonga mu kanya nkitangura abacamanza bo muri sentare mpuzamakungu hijeje ubutungane batanguye iminsi ibiri yo kumviriza urubanza rwashingishijwe na afurika y'epfo aho ico gihugu cagiriza israel ko yakoze ihonyabwoko mu ngwano ibandanya mu ntara ya gaza fidel niyongabo aratubwira ibindi abo bacamanza kuri uyu wa kane batanguye kumviriza iminsi ibiri y'urwo rubanza rwashingishijwe na afurika y'epfo aho ico gihugu cagiriza israel ko yakoze ihonyabwoko mu ngwano iriko ikora mu ntara ya gaza afurika y'epfo isaba sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane gusaba ihagarikwa vyihutirwa ry'ibitero israel iriko irakora mu ntara ya gaza mu rubanza afurika y'epfo yashingishije isaba kandi sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane gukurikirana israel kubera yarenze ku masezerano mpuzamakungu agwanya ihonyabwoko no gukora ibishobotse byose kugira ngo abanyapalestina mu ntara ya gaza bakingigwe mu buryo bwose bushoboka vyihutirwa afurika y'epfo ivuga ko abanyapalestina babandanya kugeramirwa n'ibikorwa vy'ihonyabwoko israel yarateye ivyatsi ivyo birego yavuze ko bitagira ishingiro umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku munsi wa gatatu yatangaje ko inteko za Israel ziriko zikora ibishoboka vyose kugira zirinde kwica abasivili yagirije abagwanyi b'umugwi Hamas ko bakoresha abasivile nk'inkinzo Netanyahu yavuze ko Israel iriko igwanya abagira iterabwoba bo mu mugwi Hamas ko itari mu ntambara n'abanyapalestina yavuze ko yavuze ko muri urwo rugamba barimwo bisunga amategeko mpuzamakungu fidel niyo ngabo urakoze turaza kugaruka ku busesanguzi bw'iyo nkuru mu gice ca kabiri cano makuru hagati aho umushikiranganje ajeje imigenderanire y'ubushinwa n'ayandi makungu wangi azogendera muri ino ndwi ibihugu vya misiri na tunisi mu rugendo rw'imisi ine azogera ku mugabane wa afurika imbere y'uko aja muri brazil na jamaica fidel niyo ngabo izi vy'ino ngendo bindi itorokanizo ry'amakuru yo mu bufaransa afp ryatangaje ko ata vyinshi vyatangajwe ku vyo wang azoganira n'abategetsi ba misiri igihe azoba ari mu rugendo muri ico gihugu nyamara perezida w'ubushinwa shi jinping yasavye ko haba ikoraniro mpuzamakungu rigenewe gutorera inyishu intambara hagati ya israel n'umugwi hamas urugendo rwa wang mu gihugu ca misiri ruzoba rukurikiye ubw'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa amerika anthony blinken tegekanijwe ko abonana na perezida abdel fatah al sisi wa misiri ku mugwa mukuru kairo mu bindi biganiro bigenewe guhagarika ibitero israel iriko irakora ku mugwi hamas urugendo rw'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'ubushinwa wang yi ku mugabane wa afurika ruzomujana kandi muri Togo na Cote d'Ivoire kuva ku itariki 13 gushika ku ya 18 z'ukwezi kwa mbere. Inyuma yaho Wang azogendera ibihugu vya Brazil na Jamaica gushika ku itariki 22.
arakoze mugenzi wacu fidel niyo ngabo kuri ano makuru hirya nino ku isi aduteguriye akaba ahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera ku vy'imigenderanire y'uburundi n'u rwanda uburundi bwugaye imipaka buhana n'u rwanda umushikiranganji w'intore yo hagati mu gihugu martin interetse yabitangaje uno munsi mu nama y'abategetsi bo mu bushikiranganji aramutswa yabereye mu ntara ya kayanza iri mu buraruko bw'uburundi muri iyo nama umushikiranganji n'interetse yasiguye ko uburundi bwasanze bufise ico bwita umubanyi mubi u rwanda ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu burundi ni nabwo bubarizwamwo umutekano w'uburundi u rwanda ntaco ruravuga kuri ino ngingo uburundi bwugaye imbibe buhana n'u rwanda inyuma yaho perezida w'uburundi evariste ndayishimiye asubiye kwagiriza u rwanda ko ruhaye indaro kandi rufasha abagwanyi ba rede tabara barwanya ubutegetsi bw'uburundi perezida evariste ndayishimiye ivyo vyagirije yabivugiye yabivugiye mu kiganiro co gusozera umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu yakoranye n'abamenyeshamakuru hamwe n'abanyagihugu mu ntara ya cankuzo hari inyuma y'igitero uburundi bwegetse kuri red tabara ico gitero cagabwe mu gatumba ni ku rube rw'uburundi na congo cahitanye abantu mirongo ibiri nyuma y'ivyagirije vya perezida ndayishimiye u rwanda narwo rwaciye rusohora itangazo ritera ivyatsi vyavuzwe n'uburundi iryo tangazo ejo ry'amerika tugifitiye kopi ryavuga ko atana hamwe ruhuriye na red tabara muri iryo tangazo riri mu congereza u rwanda rwibukije kandi ko ruhora ruha uburundi abarwanyi b'abarundi baba binjiye ku butaka bw'u rwanda binyuranije n'amategeko biciye mu rwego ruhuriweko n'abasirikare b'ibihugu bigize inama mpuzamakungu y'akarere k'ibiyaga binini si ubwa mbere uburundi bwugaye imipaka ruhana n'u rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu muravyibuka rwayugaye rwagiriza u rwanda kuba rwaragize uruhara mu mvururu zatewe n'ingingo y'umuhisi petero nkuru nziza yo gusubira kwitoreza yindi manda ico gihe uburundi naho nyene bwaremeza ko u rwanda ruhaye indaro abarurwanya ni ivyagirije u rwanda rwahakana akatari gake imipaka yugawe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko yasubiye kugururwa mu mpera z'ukwezi kwa cumi ko muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri gutyo icuka kigenda gisubira kubaciza ku buryo abategetsi b'u Burundi n'u Rwanda banagenderaniye inyuma y'igihe kinini bari bamaze barabana ayingwe ino nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu ari imbere ijwi rya amerika rero duce tugaruka ku nkuru ya afurika y'epfo na israel nari nabemereye ko tuza uh, kwinjiramwo mu mizi duce mu busesanguzi urubanza afurika y'epfo iregwamwo israel ivyaha vya jenoside ku banyepalestina mu ntambara israel iriko irwanamwo na hamas muri gaza rwatanguye kuburanishwa mu mizi nk'uko twari twabibabariye afurika y'epfo yatanze ikirego cayo muri sentare mpuzamakungu iraba ivy'ubutungane muri onu iyo sentare ijeje gukemura amatati hagati y'ibihugu urubanza rwatanguye kuburanishwa kuri uno wa kane ku cicaro carwo ilahe muri hollande mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye na valentin akayezu akora ubushakashatsi k'ubucamanza mpuzamakungu muri kaminuza ya rotterdam muri hollande akayezu atangura asigura venuste uko urubanza rukwiye kwakirwa kugira ngo nkivugeho mu buryo nihuse hari utuntu tubiri ngira ngo mpereho akambere ni ukubanza kwibaza kubera iki afurika y'epfo afurika y'epfo ntabwo iri kure ya isirayeli abazi amateka yayo mu rugamba rwo kwibohora apartheid bazi ko harimo abayahudi benshi babigizemo uruhare rukomeye kugira ngo ibashe kubigeraho na nelson mandela ubwe yigeze kubivugaho mu bihe bitandukanye ariko afurika y'epfo ikaba yarakomeje guhagarara kuri po icyo nakwita pozisiyo ku murongo wayo wo kuvuga yuko abanyepalestine nabo bafite uburenganzira bwo kugira igihugu cyabo bigengaho leta yabo bigengaho ibyo bakabihera nabo ku byo banyuzemo muri afurika y'epfo ubwo abirabura bahakanirwaga uburenganzira bwo kubaho nk'abantu buzuye nk'abantu bafite ubwisanzure nk'abandi bose ubwo rero uwo murongo niwo afurika y'epfo yakomeje guhagararaho kugeza uyu munsi icyo uhagazeho ababikurikirana bazi pozisiyo ya afurika y'epfo muri mu muryango wa afurika yunze ubumwe african union aho isiraheli yagiye isaba kuba indorerezi ariko ibihugu nka afurika y'epfo na nigeria bikaba byarakomeje kugaragaza yuko mu gihe isiraheli itemeye uburenganzira uburenganzira bw'abanyepalestine umwanya wo kuba indorerezi muri african union itagomba kuwemererwa yego ariko se ikibazo nk'iki ngiki ariko se ikirego nk'iki gifite ayahe mahirwe yo kugira ngo kigire icyo kigeraho uru rukiko ruri hano irahe urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ni urukiko rw'umuryango w'abibumbye rutaburanisha abantu ruburanisha za leta gusa za leta zemera ububasha bwazo kandi ziri abanyamuryango mambure wa nasiyo zine abanyamuryango b'umuryango w'abibumbye nibo baburanyi bashobora kujya muri ruriya rukiko afurika rero y'epfo yajyanye isirayeli muri ruriya rukiko kuko iyirega ibikorwa bya jenoside iri gukorera muri muri muri kiriya gice cya gaza reka nsubire inyuma gato njye muri sharite yashyizeho umuryango w'abibumbye ni nk'icyo twakwita konstitusiyo y'umuryango w'abibumbye la charte des nations unies mu ngingo yayo ya mirongo itanu na rimwe harasobanutse neza iyo ngingo ya mirongo itanu na rimwe yemera uburenganzira bw'ibihugu bwo kwirwanaho icyo bita rodroit naturel de legitime defense ni uburenganzira bwo kwirwanaho igihe bivogerewe igihe bitewe igihe umutekano wabyo uhungabanijwe iyo ngingo ya mirongo itanu na rimwe ishyiraho sharite ya nasiyo zini irabyemera cyane ariko ikongera ikavuga iti ntago igihugu gipfa kwirwanaho gutyo gusa kigomba kubibanza kikabimenyesha umuryango w'abibumbye binyuze mu kanama cyangwa se mu nama y'amahoro n'umutekano icyo bita conseil de sécurité inama y'amahoro n'umutekano w'umuryango w'abibumbye igomba kubimenyesha rero ejo bundi habaye ibitero bya hamasi ababikurikiranye barabyumvise ibihugu inshuti za isirayeli za leta zitandukanye zahise zihaguruka zikavuga ziti uburenganzira bwa isirayeli bwo kwirwanaho bugomba kubahirizwa biriya twise droit de legitime defense uburenganzira bwa isirayeli ariko kugeza n'uyu munsi ntago umuryango w'abibumbye wari wabyinjiramo wa, wa cyangwa se wabisabwa kubyinjiramo byaragaragaye uburusiya bwateye ukraine buregerwa muri urwo rukiko n'ubu ngubu rwarezwemo isirayeli kugeza ubu n'ubwo urukiko rwafashe ingingo isaba uburusiya guhagarika gukomeza gutera ukraine na n'ubwo uburusiya ntabwo bwahagaze nubwo bwose tutazi icyo uru rukiko ruzemeza ibyemezo by'uru rukiko ubundi bimaze iki niba bifatwa ntibyubahirizwe loni nta polisi ifite yo gushyira mu bikorwa ibyemezo byayo ni ukuvuga ko ibyemezo byayo byubahirizwa biturutse ku bushake bwa za leta ariko bifite ingaruka zikomeye uburusiya bwajyanywe muri uru rukiko byatumye hari ibihugu byinshi byinjiramo mu gukundana kiriya gikorwa cy'uburusiya nubwo wenda isi isa nk'iyacitsemo kabiri ubu ngubu ariko ni igikorwa cyabaye cyamaganywe n'ibihugu bitandukanye n'imiryango mpuzamahanga binagera n'aho urukiko mpuzamahanga noneho mpanabyaha ICC rubyinjiramo rutanga za manda ni uko bari bamaze kumenya kamere yo kwica amategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bw'igihugu mu kwigenera uko kigomba kubaho mu gihe rero isirayeli yaba itsinzwe yaba ari intsinzi ikomeye cyane muri politiki mpuzamahanga ya ya palestine no kubyisaba yuko igomba kuba igihugu cyigenga valentin akayezu ukora ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamahanga ukaba utuyirahe mu buhorandi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika urakoze cyane venise
bakunze ibijwi ry'amerika guhera kuwa mbere tariki cumi n'eshanu y'uku kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu
mu makuru ya saa kumi n'ebyiri ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara ni ukuvuga kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ku minsi ya gatandatu n'iya mungu naho amakuru ya saa kumi na zibiri azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemwo mu kiganiro muri isanga saa kumi kuwa kabiri no kuwa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza ni ukuvuga ko kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse ku cyumweru ikiganiro agasaro kaburaga kizakomeza uko giteye tubahuza n'abantu twongere twibutse ko ikiganiro muisanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyene kizohora kiba ku wa mbere ku wa gatatu no ku wa gatanu turabararitse murisanga kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika
muri isanga ku ijwi rya amerika mu biganiro amakuru n'ibindi tubatunganiriza kandi turifuza ko muzohora mwisanga uko uh, umwanya wose uzogenda uratera imbere muri izo mpinduka z'ibiganiro vyacu nta kindi tugamije atari kubiryohora mu burundi rero nari nabice ku nari nabibabwiye nkitangura bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu co kimwe n'abagenda n'amaguru baca kwibarabara baca kwibarabara rya amsar rica mu makomune ya muha kanyosha na mat mutambu mu ntara ya bujumbura yerekeza ku rugomero rw'uruzimugere baridogera iryo barabara ko ryononekaye imiserege yayo irabomoka inkuru imenyesha amakuru tiyarive ndayishimiye ari kigali mu rwanda
aha turi ku ibarabara rica muri karitiye ruziba muri komine muha riva ku ibarabara nimero zitatu ryerekeza mu mitumba y'intara ya bujumbura hari gashika ahasanzwe hari urugomero rwa mugere ni ibarabara mu bwaguke rifise nk'imetero umunani rikagira n'imifurege mu buryo no mu bubamfu gushika ubu nturenga n'imetero ijana utabonye inkombe z'imiserege zabomotse ibyo bigatuma igihe cose iyo imvura iguye amazi yahora aca mu miserege ubu yihereza ibarabara ari naco gituma ryononekaye nk'uko tubikesha abakunzi b'ijwi rya amerika aha tugeze n'ahasanzwe hari ibinogo n'amabuye imodoka canke amapikipiki bihageze byose bigenda byiyengenga aha dushitse naho ni ku kiraro ca nyamusenyi cubatswe mu vyuma kiri ku ruzi mugere rugabura komine kanyosha mutambu na kabezi zose ziri mu ntara ya bujumbura mu buryo bw'ico kiraro hari inkombe zabomotse kandi wihweje neza ubona imigaga abahaca nk'abagenda n'amaguru imodoka co kimwe n'amapikipiki bose bavuga ko ico kiraro gishobora kubomoka umwanya n'umwanya turacana impungenge nyinshi n'ubwoba kubera urabona ko gisigaye kiri ku nkengera n'ubundi umwanya n'umwanya gikoroka nk'imodoka igiciye ko ikiraro kiranyugahanga kikagomba kubomoka imigaga yose yamaze kuberekana kuri ico kiraro kandi nta minsi myinshi isigaye kitabomotse uhaye uhaca urumva ko kinyiganga kare siko byari uri umuntu w'ubwoba n'ukubwitsa ko naco woca ikindi abo bahaca berekana nk'inkurikizi igihe ico kiraro coba casenyutse ni uko uruja n'uruze guhagarara bagasaba babi ababijejwe gusanura iryo barabara vuba co kimwe n'ikiraro cononekaye ukuntu tuhabona gishoboye kubomoka ariko ntobitotorohereza abantu bahasiga ubuzima rwose ambwiye cobomoka ni uko ibarabara ritoba rikibandanya natwe ngo imirimo ibandanye igenda neza icokorwaho nuko nk'iri barabara n'ikiraro vyokorwa ikintu gikwiye gukorwa bakwiye kongera kugisubiramwo bakagisanura ikiraro kigasubira kongera gukomera kikaba neza abo banyagihugu banasaba ko mu gihe iryo barabara n'ico kiraro bitarakorwa imodoka nini nk'amabeni zoba zihagaritswe kuhaca kuko ziri mu bisongera isibe kuko amakamyo cyangwa hano menshi cyane amadipine n'ibiki uko nizo zihabomagura izo modoka nini nini igitangazize ribarabara ni rigaba nkeka umuyaga nkuba ngaha kuri sandarari ukazomba ngo ukora ibikorwa rusange ibikorwa rusange natwe urare turabikora aya makanipfo ntitwosira mu kiganiro abakunzi b'ijwi rya amerika bagiranye na buramatari w'intara ya bujumbura hadezire nsengiyumva yavuze ko ico kibazo bagishikirije ubushikiranganji bujejwe inyubako ubu bakaba barindiriye ico bubafasha rero iryo barabara nta mugambi wayo kurisanura rero twarasavye ubushikiranganji buze kudufasha kuraba icokorwa hanyuma na regidezo yahora ikunda gukorera kuri iryo barabara hariho n'ibiraro biri imbere vyakozwe na regidezo rero turindiye ko ari icokorwa ubundi mu komine nta kinini twofasha mu ikomine cyangwa mu ntara nta kinini twobikorera ko nimba ari ifashanyirizwa upfa ahandi mugabo icyo kiraro gikeneye guhingurwa vuba kugira ngo nticononekare ibarabara benshi bita rya amusari ryubatswe n'ishirahamwe amusari hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi igihe hubaka urugomero rwa mugere amakuru duhabwa n'abanyagihugu baho avuga ko iryo barabara ryaheruka gusanurwa n'ishirahamwe soje ya satomu hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani n'ibihumbi bibiri n'icenda banavuga ko iryo barabara rihuza imigenderanire n'abanyagihugu bo mu ntara ya bujumbura no mu gice co mu gisagara ca bujumbura hakiyongera ko n'abakozi bava mu ishirahamwe regidezo baricamwo baja gukurikirana ibikorwa vyo ku rugomero rwa mugere thierry vendayishimiye ijwi ry'amerika kigali Thierry ndayishimiye urakenuye ucukorerwa mu ngata na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi muri bungabunga ubuzima ishami rya oni ryita ku buzima oms riherutse kwemeza urukingo rwa kabiri rwa malariya byitezwe ko uru rukingo rushya ruzahita rutangira gutangwa bwangu mu bihugu byo muri afurika mu mezi ari imbere
urukingo rushya rwa malariya ruzwi nka ra makumyabiri na rimwe rwakozwe na kaminuza ya oxford mu bwongereza ifatanyije n'ikigo seranium institute of india rwatangiye gukoreshwa mu bihugu bya ghana na burkina faso ishami rya loni ryita ku buzima oms ryemeje uru rukingo ku wa mbere biraruharurira inzira y'itangwa mu buryo bwagutse kurushaho
mu turere tubamo ubwandu bujyana n'ibihe rwagabanyije abagaragaza ibimenyetso bya malariya ku kigero cya mirongo irindwi na gatanu ku ijana mu gihe cy'amezi cumi n'abiri nyuma y'uruhererekane rwa doze eshatu z'urukingo mu wa makumyabiri makumyabiri na rimwe oms yemeje urukingo rwa mbere rwa malariya rwitwa rtss
nk'umushakashatsi ku ndwara ya malariya nahoraga ndota umunsi twazabona urukingo rutekanye kandi rukora neza rw'iyi ndwara none ubu dufite ebyiri
oms ivuga ko hari itandukaniro rito mu mikorere y'izi nkingo zombi ariko urukingo rushya rwa ra makumyabiri na rimwe nirwo ruhendutse kurukora aho gukora doze imwe yarwo bitwara amadolari ari hagati y'abiri n'ane buri murwayi akaba agenewe doze enye ikiguzi kingana na kimwe cya kabiri cy'urwa rtss uru rukingo rushya kandi rushobora gukorwa ku bwinshi kurusha urwa mbere ikigo seranium institute of india ubu cyamaze kwitegura gukora doze miliyoni ijana buri mwaka ariko hari gahunda yo gukuba kabiri uwo mubare impuguke ziraburira ko ibyo byonyine bitazatsinda malariya ko ahubwo hakenewe n'izindi ngamba z'ubwirinzi zirimo n'inzitiramibu
ubu buryo bw'inyongera bukora neza buzanwa n'inkingo buje busanga izindi ngamba z'ingenzi muri uru rugamba uburyo bwa kabiri ni ikizwi nka kimo prevention mu mwaka wa makumyabiri makumyabiri na rimwe habonetse ubwandu bwa malariya bugera kuri miliyoni magana abiri mirongo ine na zirindwi kandi habayeho impfu zigera ku bihumbi magana atandatu na cumi n'icyenda ziturutse kuri malariya mu gihugu cy'ubwongereza ubuvuzi bwakozwe ku nshuro ya mbere bwo gusimburanya ababyeyi cyangwa indi byara y'umugore buratanga icyizere ku biteze kuzabuhabwa ku byiringiro byabo byo kuba babasha gutwita kurikira inkuru irambuye
umugore w'umwongereza w'imyaka mirongo itatu n'ine yabaye umuntu wa mbere muri icyo gihugu ukorewe ubuvuzi bwo guterwamo nyababyeyi igikorwa giha icyizere abifuzaga gutwita kandi ntayo bafite
yasazwe n'ibyishimo kandi amarira y'ibyishimo yari menshi yarishimye cyane wongere ngo cyane kandi n'uwamuhaye nyababyeyi ahubwo we ashobora kuba yarishimye kumurusha kuko byafashe igihe gito ngo ave mu kinya uyu mugore utaratangajwe amazina yakorewe ubu buvuzi ku bitaro bya oxford churchill hospital mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka urwo rugingo aruhawe na mukuru we w'imyaka mirongo ine y'amavuko
so she's doing really really well she has started having menstrual periods and ameze neza cyane cyane rwose yatangiye kugira imihango ya buri kwezi kandi ibyo bisobanuye ko icyizere cyo kuzabyara umwana kiri hejuru cyane igikorwa cy'ubuvuzi bwo gusimbuzanya ababyeyi cya mbere ku isi cyakorewe muri arabiya sawudite mu kwa kane k'umwaka wa bibiri gikorewe ku mugore w'imyaka makumyabiri n'itandatu abahanga mu bya siyansi bo kuri kaminuza ya california mu mujyi wa los angeles muri amerika bavumbuye agakoresho gashobora umunsi umwe kuzasimbura uburyo bwa chimiotherapi mu kuvura kanseri
negini majeri inzobere mu binyabuzima yiyumvisemo adashidikanya ko iterambere mu buvuzi bushingiye ku budahangarwa bw'umubiri ubwawo umunsi umwe rizafasha abaganga kuvura neza kanseri actually... ushobora rwose kwinjiza ingirabuzima fatizo z'ubudahangarwa bw'umubiri hanyuma ukifashisha ubushobozi kamere bw'umubiri bwo kuba washongesha ikibyimba kugira ngo wirukane ingirabuzima za kanseri majidi wavukiye mu gihugu cya irani n'umugabo we mahdi hassan nawe w'inzobere mu binyabuzima bari mu bagize itsinda ry'abashakashatsi b'inzobere mu bumenyi butandukanye mu bijyanye n'ubuvuzi muri kaminuza ya california i los angeles iri tsinda ryakoze simfunode agakoresho gatoya cyane kabasha gushonga kajya kungana n'umutwe w'ikaramu y'igiti aba bashakashatsi bavuga ko aka gakoresho gakoze mu kinyabutabire gaterwa mu kibyimba kagahera ubwo kagatangira gusohora umuti utanga ubudahangarwa buruta ubw'umubiri wari gutanga wikoresheje wo ubwawo
gakora nk'inzu y'imyitozo ngororamubiri y'imbere mu mubiri kazana ingirabuzima fatizo hanyuma kakanazitoza profesor mane shibutu avuga ko igitekerezo cy'aka gakoresho ari uguhagarika ingirabuzima ngenzuzi z'inkumirizi zibangamira ingirabuzima z'ubudahangarwa bwo kurwanya kanseri
ibi rwose birafungura inzira yo kugira ubudahangarwa bw'umubiri atari kanseri y'ibere gusa ahubwo n'ubundi bwoko bw'ibibyimba bikomeye simfunod yasuzumiwe ku mbeba zifite kanseri y'ibere igaragaza ubushobozi bwo gushongesha ibibyimba by'iyo kanseri mu mbeba zingana na mirongo inani ku ijana abashakashatsi barateganya gutangiza amasuzuma akorewe kwa muganga mu mwaka utaha bagamije ko iri koranabuhanga mu kuvura kanseri mu bantu ryaboneka vuba cyane bishoboka
abashakashatsi bo kuri kaminuza ya leta ya oregon muri leta zunze ubumwe za amerika bavumbuye uburyo bwifashisha amazi yanduye mu gukora umwuka wa hydrogen ari nako buyungurura amazi
kuva ku gutanga ingufu ku binyabiziga byacu kugera ku kuduha amashanyarazi mu ngo hidorojeni idahumanya ni igitoro gisukuye kirimo kugenda gikoreshwa cyane nk'uburyo bwo gusimbura ingufu zahoze zifashishwa mu nganda zinyuranye nyinshi muri iyi hidorojeni iboneka binyuze mu nzira z'ibinyabitabire aho hakoreshwa gaze kamere itumura ibyuka byinshi bya karubone hidorojeni idahumanya yo ibasha gukorwa hifashishijwe isoko z'ingufu zisubira nk'umuyaga cyangwa ingufu z'izuba abashakashatsi bo muri kaminuza ya leta ya oregon muri amerika bavumbuye uburyo bwo gukora hidorojeni ivanywe mu mazi yandujwe n'imiti iterwa mu myaka asanzwe aboneka mu mirima icyarimwe bunasukura y'amazi
amazi ni ingenzi mu buzima ariko kunywa amazi yanduye bishobora gutera ingaruka mbi cyane ku buzima bwacu urugero ku bahinzi iri koranabuhanga ryakwifashishwa ku buryo babasha gusukura amazi icyarimwe banakoresha hidorojeni ku bikoresho bisaba ingufu mu mirima yabo nk'ibikoresho byo mu murima amerika irimo gufata ingamba zikomeye igana ku kuba nta byuka bya karubone tuzaba tucyohereza mu kirere mu mwaka wa bibiri na mirongo itanu hidorojeni isukuye n'izingiro ry'umuhati w'ubutegetsi bwa biden ugamije ahazaza h'ingufu zidahumanya mu gihe ibihugu byinshi bigenda bikangukira gukoresha hidorojeni bisimbuza ingufu zitangwa n'ibikomoka kuri peteroli
nuko ibihugu birimo kugenda bibona ko kugira ngo bigere ku ntego byihaye mu kubungabunga ibidukikije bigiye gukenera ibinyabutabire bitarangwa na karubone nka hidorojeni icyo ni cyo kirimo kwihutisha imigambi y'ubuvumbuzi kuri hidorojeni mu nzego za leta n'iz'abikorera nk'uburyo bwo gusimbura isoko y'ingufu zikomoka kuri peteroli mu gihe kizaza
mark raymond junior n'itsinda rye ryabyitangiye barimo kuzana impinduka mu buryo abafite ubumuga bita ku buzima n'imibereho myiza byabo ku kigo split second fitness center kiri mu mujyi wa new orleans batanga ibikoresho na porogaramu byakozwe hagendeye ku bumuga bwihariye buri mukiriya wabo afite
yego tangira rimwe kabiri Split Second Foundation is a non-profit organization.
Split Second Foundation ni umuryango udaharanira inyungu wiyemeje gukuraho inzitizi abafite ubumuga bahura nazo kandi uburyo dukora ibyo tubinyuza mu gushyiraho uburyo na porogaramu zifasha abaturage kuzamura imibereho yabo Split Second Fitness nicyo kigo cy'imyitozo ngororamubiri cya mbere gishingiye ku kwinjiza mu buzima busanzwe abafite ubumuga mu gace ka Gulf South by'umwihariko ku bantu bafite ikibazo cyo kugagara kw'ingingo z'umubiri abacitse amaboko cyangwa amaguru cyangwa abafite ibibazo bijyanye n'imikorere y'ubwonko n'ubwo kugeza ubu turimo kwakira n'abageze mu zabukuru ikindi bisobanuye benshi muri aba bantu wasangaga bakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi akenshi ugasanga abantu babazi gusa nk'abasurwa kenshi n'ibigo by'ubwishingizi hanyuma bamara gusezererwa kwa muganga ntibabe bagifite ahantu bakomereza urugendo rwabo rwo gukira no gusubira mu buzima busanzwe twebwe rero twahindutse aho hantu nuko rero akabino gaduce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya reka dushimire ababigizemo uruhara bose nadia taha na enjeniyeri bari kumwe muhinga bw'ibyuma bakoze gushikana neza amajwi yanyu aho mwari ko muratwumva muherereye mu bihugu bitandukanye kuri mikoro aha muri studio ya gatanu ku ijwi rya amerika washington dc mwari kumwe na diane ninahazwe turongera saa moya n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru tugiye kubategurira muri yo turaza kugaruka ku by'ingingo y'uburundi yo gusubira kugara imipaka ico gihugu gihana n'u rwanda edo nido y'ino nkuru muze kuba hafi rero saa moya n'iminota mirongo itatu kugira ngo mukurikire byinshi turasubira